kubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ararisi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli ayavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire kuyavugwa ku mugabane wa afurika igisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika cavuze ku munsi wa gatatu ko cishe abagwanyi mirongo ibiri n'indwi ba al shababu hari mu gitero c'indege cakoze mu ntara ya hirane iri hagati muri somaliya muri iyi ntara igisirikare hamwe n'izindi nteko bafashanya baratanguje ibitero simusiga kuri al shababu kuva mu kwezi guheze amerika imaze imyaka igaba ibitero by'indege kuri al shababu muri somaliya iki gitero cyakozwe ku munsi w'imana kigize gatandatu ikoze muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri nk'uko bivugwa n'igisirikare cya amerika gikorera muri afurika afurikome mu ntara ya hiramne abanyagihugu bavuga ko bahisemo gufashanya n'abasirikare ba leta mu gufata ibigwanisho kugira biyunge n'abasirikare ba leta bavuga ko abo ba al-shababu baturira amazu yabo bagasambura amariba y'amazi bavomamwo hiyongeye ko no kubica al-shababu imaze hafi imyaka mirongo ine ibatoza n'amatagisi afurikome ivuga ko abo ba al-shababu bishwe bariko baratera abasirikare ba leta hafi y'igisagara ca bulobarde kiri ku birometero amajana abiri mu buraruko bw'umugwa mukuru mogadishu abaharanira agateka ka muntu ariko baheruka kwagiriza amerika kwikora ibyo bitero mu mpisho rimwe na rimwe abanyagihugu b'inzirakarengane bakahasiga ubuzima ahandi bahavugwa ibitero ku iterabwoba ni muri nigeria igisirikare kiraburira abanyagihugu bo mu ntara bo mu mareta atatu yo mu buraruko n'uburengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko itangura gutera amabombe ku basuma n'abakoresha iterabwoba uturere basabwa kuvamwo ni zamfara katsina na birnin gwari tw'intara ya kaduna utugwi tw'abagabo bitwaje ibigwanisho tuzwi mu karere nk'abasuma dukunze kwica kandi bakanyuruza n'abantu bamaze kunyuruza n'abantu ibihumbi mu buraruko bushyira uburengero bwa nigeria mu myaka ibiri iheze bakunze gukorera muri ayo mashamba
washington ijwi rya amerika
hanze y'umugabane wa afurika ni ku ntambara uburusiya burimwo muri ikirere uburusiya ejo ku munsi wa kane bwaratanguye guhamagara abanyagihugu bajya gufasha mu ntambara muri ikirere abategetsi bavuze ko abantu bashika ibihumbi bamaze kwitabira ako kamo ku bushake bwabo ni mu gihe abagabo b'abarusiya b'abanyabwoba bafise ubwoba bamaze gutangura guhunga kugira ntibatwagwe kurwana ku nguvu aka kamo uburusiya buriko bugatera mu gihe intara za ikirere ziri mu minwe y'uburusiya mu minsi iri imbere zigiye gutunganya referandumu ivuga nimba zoba zemeye kuba intara z'uburusiya uburusiya bufashe izi ntambuko inyuma y'aho abasirikare ba ikirere bigaruriye ibice bitari bike by'intara ya karikive iri mu buraruko bushyira ubuseruko igisirikare cy'uburusiya cyavuze ejo ku munsi wa kane ko abantu hafi ibihumbi icumi bamaze kwemera kuzorwana ku bukorerabushake no ku bushake bwabo perezida wa ukraine volodimir zelenski we mu ijambo yashyikirije igihugu ejo ku munsi wa kane yasabye abarusiya kwanka kwitabira ku kamo ka perezida putine ko kujya kurwana mu gihugu ciwe
washington ijwi rya amerika
amakuru ku bimukira bimukira bashika mirongo itatu na bane barishwe igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi bari ku nkengera za siriya leta ya siriya yavuze ejo ku munsi wa kane ko abo bimukira bari baje bava mu gihugu kibanyi ca libani libani ihaye indaro amamiliyoni y'impunzi zahunze intambara muri siriya izi mpunzi zikunze kugerageza kuva mu makambi zirondera kuja ku mugabane wa buraya libani mu mwaka uheze yarabonye ibitigiri by'abimukira bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya byiyongera mu kwezi kwa kane abantu batandatu barapfuye igihe ubwato barimwo bwibira ku nkengera z'amazi mu buraruko bwa tripoli igisagara cyo muri libani mu kwezi kw'icenda a- itariki cumi na zitatu naho abasirikare ba turukiya bagenzura inkengera z'amazi baratangaje ko abimukira batandatu barimwo abana babiri bapfuye abandi mirongo irindwi na batatu baratabagwa bandurutse bava i tripoli mu gisagara ca irani bariko begere- ba- bagana ku mugabane wa buraya mu makungu kandi ni muri irani aho abantu icyenda aribo bamaze gupfa mu gutana mu mitwe kwabaye mu mpera z'indwi iheze hagati y'abajejwe umutekano n'abakora imyiyerekano iyo myiyerekano yakabuwe n'iyicwa ry'umugore yari yafashwe n'igipolisi kimwagiriza guca kubiri n'imico mu bijyanye no kwambara mu nyuma apfa afira mu minwe y'icyo gipolisi leta yaraciye interineti kugira iburizemo iyo myiyerekano yasaba ko leta itanga imihoho urupfu rw'uwo mukenyezi azwi ku izina rya mahasa amini rwatumye leta zunze ubumwe za amerika ubumwe bwa buraya na oni banegura iyo nyifato y'igipolisi ca irani leta ya amerika yarafatiye ibihano igipolisi kijejwe kubahiriza imico hamwe n'ibigo bya irani bijejwe umutekano ibagiriza gukoresha inguvu zirirenze urugero mu kuburizamwo abakora imyiyerekano mu mahoro
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu ijambo yari yashikirije mu nama rusange ya onu ya mirongo irindwi n'indwi perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yahamagariye amakungu kurwanya icyo yise iterabwoba mu karere ka afurika y'ibiyaga binini La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye agira ati uruhara nagize muri ibi bikorwa by'inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu impaye akaryo ko gusaba ko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryo kwicarira rikongera rigatuza imigwi ikora ibitero by'iterabwoba yatanguye kwibonekeza mu karere kacu mu burundi kandi inzu zigera ku majana atatu na mirongo itatu ziramaze gusenyuka mu makomine ya buganda rugombo mabayi na mugina mu ntara ya kibitoke kuva ku munsi w'imana inzego zijejwe amagara y'abantu muri uganda zemeje ko abantu cumi bari mu bitaro inyuma y'uko bigaragaye ko bafise indwara ya ebola izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika perezida w'uburundi evariste ndayishimiye cyo kuwa kane yarashikirije ijambo inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu in new york n'ibihe bintu nyamukuru yashimikiye ko muri iryo jambo mugenzi wacu diane nininahazwe nibyo aducira ku mayanga ibice bitandukanye vy'ijambo rya perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ryamaze iminota irenga mirongo ibiri vyaranzwe n'ibibazo vy'umutekano yibukije ko bihanze isi yose ariko vy'umwihariko ashimikira kuri repubulika ya demokarasi ya kongo yavugiye n'umwanya muremure perezida ndayishimiye muri iryo jambo yumvikanishije ko igihugu ciwe ciyemeje gufasha kongo mu kuva mu ntureka imazemo igihe gutyo asaba onu gushigikira amasezerano aheruka kubera i nairobi muri kenya agamije gutorera umuti ibibazo vy'umutekano muke wa kongo
pour secourir le peuple congolais en détresse. La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement ndabinginze onu igira uruhara mu gutuza imigwi y'iterabwoba itanguye gucengetera mu karere kacu umuryango wa afurika y'ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ari wo kongo jewe n'abagenzi banje b'ibihugu bigize ease twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose de stabiliser toute la communauté perezida ndayishimiye yishimiye ko mu by'uburundi bumaze gufasha repubulika ya demokarasi ya kongo harimo kwakirana iteka abanyagihugu bayo bahunga ingwano et sur le plan humanitaire Le Burundi a accueilli sur son sol mu vyo gufashanya hagati y'ibihugu uburundi bwarakiranye ibishika ibihumbi vy'impunzi z'abanyagihugu ba kongo butabavanguye amaboko yabo toute ethnie confondue.
ikibazo c'impunzi uburundi bufise mu bihugu vy'akarere birimwo congo ntaco perezida w'uburundi yakivuzeko gusa yabwiye onu ko uburundi buzirikana ko amakungu yagize uruhara rukomeye muco yise injyane zitavana ko zaburanze agira kwemeza ko izo njyane zaheze aha ariko aragwa akagaruka mu gutunga agatoki bamwe mu bakozi ba onu yagiriza kubangamira demokarasi y'uburundi Mais malheureusement, certains fonctionnaires portant le flambeau de certaines institutions de notre organisation bamwe mu bakozi bari no shirahamwe ryacu babangamiye intambwe ishimishije twateye mu kwitiranya politike na demokarasi hamwe no kudahana mu bihugu bitandukanye birimwo na rwanje igihe demokarasi ishinze imizi abakozi bamwe bamwe ba onu bayitesha agaciro mu kuyita ayandi mazina gutyo bakaba batugumije mu matati adakenewe abakozi ba onu bamwe bamwe baratesha agaciro ibikorwa vyacu Certains fonctionnaires des Nations Unies cherchent encore à disqualifier nos actions. Il est alors grand temps, Monsieur le Président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme perezida w'uburundi evariste ndayishimiye kuri ino ngingo yagiriye ko yisabira onu kwemera ko uburundi bufise aho bwigejeje mu myaka cumi n'indwi iheza umugambwe akomokamwo uri ku butegetsi yumvikanisha ko imirimo y'imirwi ya onu n'amabiro amwe amwe y'iryo shirahamwe akorera ku burundi bitakiri ngombwa yasavye onu kuvana igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bijegajega mu bisata nkoramutima yemeza ko igisata c'agateka ka zina muntu mu burundi gishimishije agira ati il me convient de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité.
ubutungane kuri bose ubu bubarizwa mu burundi ubwigenge mu gushikiriza ivyiyumviro no gutangaza amakuru birubahirijwe ku butaka bwose bw'uburundi ariko bamwe mu bakozi b'ishirahamwe ryacu barabangamiye iyo ntambwe Décourage ce développement positif kuri ino ngingo amashirahamwe yigenga arimwo ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontières na human rights watch abicije mu vyegeranyo vyayo vy'uno mwaka aremeranya na ndayishimiye ko uburundi hari intambwe bwateye muri zo harimwo kurekura abamenyeshamakuru bari bapfunzwe no kugurura amwe mu maradiyo yari yarugawe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mashirahamwe y'amara asanga hari twasorobo twinshi tukihari muri two harimwo nk'iyugarwa za fm z'iradiyo y'abanyamerika ijwi rya amerika amenyeshamakuru barenga ijana bakiri mu buhungiro amaradiyo yigenga acugaye no kutisanzura kuzuye ku banyamwuga bari ku rubuga hagati aho perezida w'uburundi evariste ndayishimiye mu ijambo ryiwe yibukije onu ko uburundi buterera mu mutekano w'amakungu biciye mu kurungika abasirikare babwo muri somaliya na centre africa yishimiye kandi kuba igihugu ciwe kiko gikorana imigambi itandukanye n'akarere muri yo harimwo ukubaka amabarabara ateye imbere hamwe n'inzira y'indarayi bizohuza congo uburundi na tanzania asubiramwo amajambo ya nelson mandela yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yabwiye onu ko uburundi buriko buraraba ingene buvugurura igisata c'inyigisho kuko bwatahuye ko inyigisho arico kigwanisho kizohindura isi mu gisata c'amagara y'abantu perezida w'uburundi yemeje ko igihugu ciwe cagwanije ikiza ca covid ya cumi n'icenda biboneka ariko nanone akavuga ko bukiriko ndayishimiye yemeye ko uburundi butareze amaboko mu rugamba rwo gukingira ibidukikije n'uburimyi diane ninahazwe ijwi rya amerika inzego zijejwe amagara y'abantu muri uganda zemeje ko abantu cumi bari mu bitaro inyuma y'uko bigaragaye ko bafise indwara ya ebola inkuru y'idonido yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi muri uganda amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya ebola yatumye minisiteri y'ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye ebola mu turere batuyemo abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka mubende ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi emma ayinebyona umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima yabwiye ijwi rya amerika ko agace ka mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara In the last 24 hours, we registered six new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha makumyabiri n'ane ashize tumaze kubona abantu batandatu bashya banduye icyorezo cya Ebola. Ubu umubare w'abanduye ugeze kuri barindwi. Nta bantu basha bapfuye, kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura bahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo.
and also doing contact uh, listing and tracing.
inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi kuruka kubabara mu mihogo impyisi y'amaraso cyangwa inkari kubabara imitsi kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu nyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize ebola minisiteri y'ubuzima ivuga ko uganda yigeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari itatu ya ebola ariyo ebola zayire ebola sudani na ebola bundi buryo ivuga ko ubu bwoko bwa ebola sudani burusha ubukana ubundi bwoko ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka mubende Profeseri Pontiano Karebu umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda yasobanura ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire umubare munini w'impfu zatewe na ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu gace ka guru zinatewe n'ubu bwoko bwa ebola sudani kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa ziyibika hari byinshi abantu bakeneye kumenya ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye to find out where does it hide. The reservoir, what we call the reservoir.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubu bwoko bwa Ebola yiswe Sudani budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda We've done something before in uh, DRC, but we found out that the ring vaccination that ati mu bikorwa twakoze imbere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri ebola zayire rudakora neza kuri ebola sudani ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa johnson and johnson burimo gupimwa ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubu bwoko bwa ebola see whether sudani it will be useful for this particular strain.
hagati aho minisiteri y'ubuzima yijeje isi ko uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo ivuga ko bitazaba ngombwa ko hafungwa imipaka n'ibindi bihugu umunyamabanga uhoraho wa minisiteri y'ubuzima muganga diana atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa beni muri uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya ebola mu myaka icumi ishize ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda mu burundi inzu zigera ku majana atatu na mirongo itatu ziramaze gusenyuka mu makomine ya buganda rugombo mabayi na mugina mu ntara ya cibitoke kuva ku munsi w'imana ivyo vyavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice vy'igihugu eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye inzu yarabomotse amakaye y'abana arapotera amasahani amagurudu ibyo turyamako byose birapotera inzu yaranguye ko aha ndikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye uwo ni umukenyezi jacqueline nizeyimana wo ku musozi wa ruhagarika ni muri komine buganda mu ntara ya cibitoke mu buraruko buciye uburengero bw'uburundi avuga ko ata kintu na kimwe yaramiye mu vyo yari afise mu nzu ukuguru uraba uko kungana aha hose numva nta na hamwe niyumva bakwiye kuduhagurukira bak bakadufasha eka na maxiyana niyo nzima nicyo kimwe n'aho bwanwa afise yemeza ko bwafutse umunwa inzu nabonye iguruka kubw'umuyaga mwinshi warimo imvura nyinshi idasanzwe nagiye mbona inzu iguruka kandi nta na kimwe mbona na- ndanashoboye muri uyu mwanya n'isaha n'uduti tw'amavoka nari kuyikorako twari duhungurukiye hasi twose n'imyumbati yose cyararandaguye aha nta kintu na kimwe mbona ngiye kuza kwifashisha turahangayitse rwose guhera ejo no kuri turara mu karere turara mu mbeho kuko usanga bariko barasaba indabo no munsi barondera aho barara ni benshi ubu n'amazu yo gupanga ntayo yabuze n'abayafise baciye bayazimbako umutama w'umuhagarika nyene we yemeza ko yahatswe no kuhasiga ubuzima hariho n'abandi bariko bararengana ba- ba- binjiye mu nzu iwanje mbona umuyaga nyene ikintu kiriko gi- giterura amabati giterura amabati nama ngenda benaha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gutya umuyaga wamuraterura neza neza urajana iriya mu bido epfo hafi kurenga nk'ibido bibiri urabona ko nibereye ndi n'umutama n'ako gaparasera nabako sinzi ko nzoronka n'uwo n'uwo kangurira nkaza kuraba aho nza gusembera kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo noba nkibasha kugira ngo ndagonda kuyubaka jewe nadia yafashe imana nawe hejuru yo kubura uburaro n'ibikoresho by'abana biwe byo ku ishure byaratwawe ubu dusigaye dusembeye burira tukaraba aho tuza gufata indaro abana ni ingorane bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaraba- yaranyagiwe aha bisaba kurinda kugura ayandi amakaye n'amahera aha ntitubona iyo apfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye Ashe, inzara ahubwo ni yose bamwe twari dusanzwe tujya dusumye uno mugabo we yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari iyo apanze ikaba yarasidutse bene umuryango wiwe bahisemo kuba mu musaka nta mahoro kabisa kube- kubera ko tubu tutajya aho turara genda umupangayi singira aho mba ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda naje mfata ukuntu ubu abana bajya kwiga ah, nca mfata intuza amabuye mera nk'uwugerekangako mbayeho nabi mu buzima bwanje ni ukuri reka nta kuntu ugiye kubaho ni ugupfa gusa valentine mu ruhungo ni umuhanuzi wo ku musozi wa ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntwari buganda batovyishoboza twaraye tubonye ibara kuri mutumba wacu ruhagarika ibyabaye kuri mutumba wacu n'agahomerabona turasaba amashirahamwe intwaro abavukantara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara amazu ni amajana abiri na cumi n'atanu hanyuma abakomeretse ni indwi bamwe bari mu bitaro mu cibitoke kuvuga imirima y'umutumba yose yose iri hasi nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu minsi iri imbere ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima iyi ndwi imwe y'inyene turarangiye kuvuga ku yindi ndwi ntibazoronka ikibafasha muri komine muginaho imvura yaje guhura ibyahuha yasenye amazu y'abari mu kigwati beganijwemwo inyuma y'ikindi gihuhusi cahitanye abantu n'ibintu mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda gituma imitumba myinshi icika ubudaturwa janete nshimirimana wo muri site ya gisheke umwiheburo ni wose mbona rwaje nyine mu rupfu nk'uko twari mu kare mu by'ukuri inzu zaha zose zaboreye rimwe oya no kuri ubuzima bwaha ku bw'ubukene tutakironka n'aho turima kubera hose hagiye turi mu bukene bumwe bubaho bwose egide rubakure umwe mu bajejwe intwaro muri komine mugina yahuye n'ijwi rya amerika ariko akora rusansuma y'ivyononekaye aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu ijana na mirongo itatu mugabo ankete ntirahera kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witonda uraba hariho uwundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntitwari bwateranye ibitigiri neza ngo nyeze naturonye igitigiri gikwiye iruhande y'aya mazu n'imirima vyasidutse biranatwarwa n'imvura mu makomine ya buganda na mugina muri komine za rugombo na mabayi mu ntara ya cibitoke nyene amazu arenga ijana na mirongo itanu n'ibirasi bitanu vy'amashure hamwe n'imirima myinshi vyarahitanywe n'imvura kuri uyu wa gatatu ku mugoroba mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda imvura y'igihuhusi yaguye muri komine mugina yahitanye abantu mirongo ibiri n'umunani nk'uko abategetsi muri komine bavyemeje eroje buri kaneza ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ejo ku munsi wa kane inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yaremeje amanda bennett yagenywe na perezida joe biden kuyobora ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika bijejwe gutangaza amakuru mu makungu bigenzura ijwi rya amerika hamwe n'ibindi bisata bijejwe gutangaza amakuru mu makungu ni inkuru dushikirizwa na temistokle mutijima madamu bennett wahoze ayobora ijwi rya amerika yemejwe ku bwiganze bw'amajwi mirongo itandatu kuri mirongo itatu n'atandatu ikigo usgm agiye kuyobora nicyo kireberera ijwi rya amerika n'ibindi bigo ntangazamakuru mpuzamahanga bya amerika madamu amanda bennett agiye kuyobora usgm mu gihe cy'imyaka itatu nyuma y'itora ry'abagize sena ya amerika madamu keru chao wayoboraga usgm by'agateganyo yashimangiye ubunararibonye n'intego bya madamu bennett ndetse avuga ko azahura urwego ubushobozi bwo guhangana n'inzitizi zibangamiye itangazamakuru ryigenga n'ubwo kugeza amakuru ku bayakeneye madamu cao yagize ati ubu kurenza ikindi gihe kigeze kubaho abaturage hirya no hino ku isi barakenera amakuru afite gihamya y'ikigo usgm ngo babashe gutsinda ibinyoma impuha no kunigwa kw'itangazamakuru bigenda byiyongera nifatanyije n'abagize urwego bose mu kongera guha ikaze amanda uje gukora muri ibi bihe by'ingenzi cyane ku bwisanzure na demokarasi abantu babarirwa muri miliyoni hafi magana ane babasha gukurikira ibiganiro by'ikigo usgm buri cyumweru uru rwego ruterwa inkunga na leta rukagenzurwa n'inteko nshingamategeko ya amerika rufite ibigo bibiri by'itangazamakuru birimo n'ijwi rya amerika rufite kandi n'ibigo bine bidaharanira inyungu madamu bennett yabaye mu buyobozi bukuru bw'ibinyamakuru bikomeye muri leta zunze ubumwe za amerika yatsindiye kandi igihembo cyitiriwe pulitsa inshuro zigera kuri ebyiri yabaye umuyobozi w'ijwi rya amerika kuva mu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aza kwegura mu kwa gatandatu kwa bibiri na makumyabiri mbere y'uko michael park wari wagenwe n'uwari perezida donald trump ku buyobozi bukuru bwa usgm atangira inshingano kuva ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka ubwo yumvwaga n'abagize sena mbere y'uko yemezwa madamu bennett yanenzwe na bamwe mu barepublikani ubwo yabwiraga komisiyo ya sena ishinzwe ububanyi n'amahanga ko azateza imbere intego ya usgm yo gutangaza amakuru y'ukuri kandi atabogamye mu gihe impuha zigenda ziyongera ku rwego rw'isi america first legal foundation umuryango udaharanira inyungu washinzwe n'abari abategetsi bakuru ku butegetsi bwa trump wari wasabye perezida biden kuvanaho igenwa rya madamu bennett bavuga ko yananiwe imbere y'ibibazo by'umutekano w'igihugu n'ibifitanye isano nabyo ubwo yari umuyobozi mukuru w'ijwi rya amerika nyuma y'itora ryo kwemeza igenwa rye muri komisiyo ya sena ishinzwe ububanyi n'amahanga marco rubio umusenateri w'umurepublikani yabwiye ijwi rya amerika ati nari mfite ibibazo ku byerekeranye n'uburyo ijwi rya amerika yitwaye mu kiganiro n'umushinwa uzwi cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe aribwo bwa mbere yari ahageze bwana rubio aha akaba yavugaga ku cyemezo cya madamu bennett cyo mu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi cyo gucamo kitarangiye ikiganiro serivisi y'ikimandare y'ijwi rya amerika yagiranaga na guo wengwi umuherwe w'umushinwa wahunze ubutegetsi byanakurikiwe no kwirukana uwari umuyobozi w'iyo serivisi ari we sasha gong hamwe n'abandi bakozi barenze ku mabwiriza yerekeranye n'igihe icyo kiganiro cyagombaga kumara n'uko cyagombaga gufatwa abanenga madamu bennett bamushinja gutsindwa n'igitutu cya leta y'ubushinwa cyo gushaka gucecekesha guwo ariko ibiro by'ijwi rya amerika bishinzwe inozamubano byatangaje ko uruhande rudafite aho rubogamiye muri icyo kibazo rwagisesenguye rukanzura ko icyemezo cyafashwe cyo gucamo icyo kiganiro nta kindi cyari kigendereye uretse kunoza imikorerwa iboneye y'umwuga w'itangazamakuru nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru ndabasezeye ndabifuriza mwese ibihe byiza no kubandanya mukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika